mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ni saa kumi n'imwe n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, ubu ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mu basuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije bagenzi muri ko mwumviriza iradiyo ijwi rya Amerika amakuru tuyahere mu gihugu ca Mali abantu 27 nibo basize ubuzima muri ca gitero caba kwi hoteli yo mu gisagara ca Ma- Bamako ejo ku munsi wa gatanu ivyo bimenyeshwa n'umuvugizi w'igisirikare ca Mali muri abo bapfuye igisirikare ca Mali kimenyesha ko harimwo abantu babiri bagavye ico gitero imihari ibiri y'ishami rya al qaida niyo yiyemereye ko ariyo yagavye ico gitero iyo mihari nayo ni al qaida yo muri maghreb n'uwundi muhari w'iterabwoba uzwi ku izina rya el murabitune bamenyesheje ko bagiye hamwe mu kugaba igitero kuri iyo hoteli yitwa radisson blue iri ku mugwa mukuru bamako muri mali iyo hoteli ihurumbirwamwo n'abanyamahanga batari bake ibikorwa vyo gutuza abo bihevyi vyarangiye ejo ku munsi wa gatanu nyene mu masaha yitereye inyuma y'aho abasirikare ba mari b'inseruka rukamvye basakiye ivyumba vyose bakabona kwica abo bagizi ba nabi abategetsi ba mari babwiye ijwi rya amerika ko imbohe zose zakuwe mu vyara vy'abihevyi kandi na departema ya leta leta z'ubumwe za amerika imenyesha ko umutekano ari wose kuri iyo hoteli mu gihugu cya liberia naho abantu batatu nibo bongeye kumenyekana ko banduye umugera wa ebola ivyo bishitse mu gihe atamezi aheze hahimbajwe muri ico gihugu umunsi mukuru wo gusezerera ico kiza abo bantu batatu bagizwe n'umwana w'umuhungu w'imyaka cumi hamwe n'abandi babiri bo mu muryango wiwe nk'uko bimenyeshwa n'abajejwe ubuvuzi mu gihugu cya liberia mu kwezi rero kwa gatanu itariki icenda niho ishirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ryatangaza ko igihugu ca Liberia kitakivugwamwo ingwara ya Ebola. Liberia rero ni kimwe mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero vyasinzikajwe n'ico kiza aho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abantu bashika ibihumbi icumi bawanduye muri bo abarenga ibihumbi bine n'amajana umunani bakaba barahasize ubuzima. Inama ijejwe umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ni yarafashe icemezo ejo ku munsi wa gatanu giha uburenganzira ibihugu vyose vyo muri uwo muryango bifise uburyo ko vyogaba ibitero ku muhari wa Eta Islamiste muri Syria na Iraq aho ngo ni mu ntumbero yo kuburizamwo ibindi bitero uwo muhari ushobora kugaba inama ijejwe umutekano ya ONU yise uwo muhari wa Eta Islamiste ko ari intambamyi ikomeye cyane ku mahoro n'umutekano ku isi nzima isaba ibihugu byose bifise uburyo gufata ingingo zose zishoboka zo kurwanya uwo muhari hamwe n'iyindi mihari y'iterabwoba isaba ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe mpuzamakungoni gucunga abanyagihugu babyo ntibaje kwifatanya n'uwo muhari wa wa mbabarire isaba ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe gucunga abanyagihugu babyo ntibaje kwifatanya n'uwo muhari wa Eta Islamiste uri gukorera mu gihugu cya Iraq na Syria amakuru rero twabateguriye muri aka kanya naha agarukiye reka ndabasabe gusubira ku ntega amatwi igihe cy'isaha imwe aho tuzoba tubashikiriza ayandi makuru avuga ku Burundi
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu burundi
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi ry'amerika ugukoroza imbanyi mu kinyegero kwama kwahitanye ubuzima bw'abigeme hamwe n'abakenyezi uko umwaka utashe ibihumbi mirongo ine n'indwi bigizwe n'abakenyezi hamwe n'abigeme barapfa bibye ku kuva amaraso menshi adasubirizwa nk'uko vyemezwa n'ishami rya oni ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ibihugu byo mu mugabane wa afurika amerika y'epfo na aziya nivyo biza imbere mu bitigiri vy'abakenyezi n'abigeme bahura n'ingorane zo gukoroza imbanyi mu kinyegero imvo ni uko amategeko yavyo ahana bimwe bikabije umuntu amenyekanye ko yakoroje inda ku bushake nk'uko bivugwa n'ikigo the alan galt mecha institute co muri leta zunze ubumwe bwa amerika iciyumviro co gukoroza inda mu kinyegero kiva ku bibazo bihanze imibereho y'abazibungenze aho twovuga nk'ubukene buhanze abigeme butuma babona ko mu gihe boreka umwana akavuka ashobora kwicwa n'inzara ikindi ni gukumigwa mu kibano nk'uko abahinga mu bijyanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu ca hongiriya na cekoslovakiya bavyemeza indwara zitandukanye zirakarira abakenyezi hamwe n'abigeme bakoroje inda mu kinyegero aho twovuga nk'iyononekara ry'igitereko rishobora gutuma nyene gukoroza inda atagisubira gusama imbanyi iyindi ngaruka ikomeye ni indwara ya kanseri yo mu gitereko canke indwara yo kujojota nk'uko bivugwa n'abahinga banonosoye ukuvura indwara z'abakenyezi bo mu gihugu ca kanada tumenyeshe ko mu bihugu biteye imbere ugukoroza inda mu kinyegero kwagabanutse muri iyi myaka cumi iheze ugereranije n'ibikiri mu nzira y'amajambere ivyo bikava hanini ko abakenyezi baho bakoresha imiti bahawe n'abaganga mu gihe mu bikiri mu nzira y'amajambere bashira imbere imiti kama nk'uko vyemezwa n'ikigo the alan gout mecha institute co muri leta zunze ubumwe bwa amerika nk'uko muriko muravyumva mu kiganiro cacu cuno musi tubabwira ibijanye n'ugukoroza imbanyi mu kinyegero n'ingaruka zako kuri mikro muri kumwe na jewe ala if irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira cokogwa kugira ngo abigeme n'abakenyezi ntibakoroze imbanyi mu kinyegero ruganira na mugenzanje kaisa liliane inamahoro twirinda gushurashura
nuko hoza haraba amasemineri yerekeye iyondoka rijanye n'amagara meza bakaza barampiriza bishise bagafuma bakoresha basa agakingirizo
nibaza yuko leta yoshiraho amategeko ahana uwihakanye imbanyi mu gihe babitwararitse bakabereka urukundo bakabereka ko batamenje ntibashobora kuzikurayo
bobabwira nk'imiti batomira bafise nk'inda abavyeyi bokora ibiganiro n'abakobwa babo kugira ntibaje muri iyo ngeso ngo batware inda hama ngo bazikoroze umwana iyo yatwaye inda yoshobora kubibwira abavyeyi abavyeyi nabo bakavyakira neza ntibamuturubike
umukobwa n'umuhungu iyo bamaze kugwa nko muri iyo herere boca baja hamwe bagafata umugambi ukungene bokwitwarika muri ico gihe ntibace baja mu bintu vyo kwiyumvira gukorora inda harya baba bishe nk'abakobwa turakwiye kuza turirinda ibyo abahungu batubarira ko ari abahungu kenshi nibo badushyiramo ibintu bibi
agahinda ko mu mutima ni imwe mu ngaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero ku bigeme hamwe n'abakenyezi izindi ngaruka zishobora gushika ni nk'ihahamuka ukwicuza bivuye ko bama biyagiriza ko bishe nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina bo mu gihugu c'ubwongereza ikindi gishobora kwibonekeza ni ihungabana ry'ibihe vyo kuja mu butinyanka hamwe n'ububabare burenze bwo mu gihimba c'irondoka mu gihe asubiye kurangura amabanga mpuzabitsina ico twomenya ni uko katari gake umukenyezi canke umwigeme akoroje inda yamahura n'ingorane y'ubugumba amatohoza yakozwe n'abaganga banonosoye ukuvura ingwara z'abakenyezi bo mu bihugu vya hongiriya na cekoslovakiya yemeza ko mirongo itanu ku ijana vyama vy'abashikiye duha akanya mugenzanje hayisa liliane inamahoro adushikirize inkuru yadutohoreje muri zone kamenge mu gisagara ca bujumbura ku bijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako abakenyezi amajana ane na mirongo itanu nibo bagize ingaruka mbi z'ugukoroza imbanyi mu kinyegero kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwezi k'umunani ico gitigiri ni kinini kuko ari ico mu ntara zine gusa z'igihugu nk'uko biri mu itohoza ryakozwe n'urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi bishinze kurwanya sida na malariya sfblsp zimwe mu ngaruka zishikira abigeme hamwe n'abakenyezi bakujemo imbanyi ni ukuziba uturingoti tw'imbuto hamwe no kwandura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka nk'uko bivugwa na muganga gabriel nahayo ukudasubira gusama imbanyi nako gushobora gushikira uwayikoroje kukaba nkako ayishandi kuri yo haciye imyaka itanu atararonka ikibondo bivuye ku iyo mvo vyongeye ibikoresho vyo gukorora imbanyi birasinzikaza amagara y'ubikoresheje ivyo navyo ni nk'imbugita zikora mu nzu imigeto yo kotsa inyama hamwe n'imikasi isanzwe ikora mu mazu yo kubarira impuzu nk'uko tubiyagirwa na bamwe mu bamaze kubikoresha umuti w'ikirundi nawo nyene urakoreshwa mu gukorora imbanyi kankindi shantare aba muri zone kamenge yemeza ko ari wo wamufashije kuyikorora abifashijwemo n'ababanyi biwe ukuva amaraso menshi ni imwe mu ngaruka z'ivyo bikoresho nk'uko kankindi shantare abandanya tuyagira naragiye umuntu arampa umuti byo yampaye umuti uvuye gusa gusa ndanywa w'ikirundi ariko naramerewe nabi naravuye cyane ndashaka gupfa namaze ukwezi kose ndwaye naragize ubwoba nyine mbwa ntiwiyumviye ko wajya kwa muganga narabyumvira ariko nkaca niyumvira ko bohava bamfata ko bari bitemewe n'amategeko ugutinya kwahukana ni imwe mu mvo ituma abakenyezi bakuramo inda batwaye batifuza ayisha ndikuriyo atwiganira ko yakuyeyo iyo yari yasamye umugabo wiwe ari mu rugendo rw'akazi ku ruhande rw'abigeme hari imvo zibiri nyamukuru zituma bazikoroza imwe ni uko abahungu bazibatwaje babihakana iyindi ni ugutinya igitsure c'abavyeyi nk'uko bisigurwa na bernice ishimwe afise imyaka cumi n'itanu yiga kuri ekofo kamenge naho biri uko abavyeyi bamwe bamwe barashigikira kwandikira abana babo kuzikoroza insiguro ni ugutinya kumaramara mu bandi nk'uko bamwe mu bavyeyi twaganiriye babitumenyesha ubukene bwo mu miryango nabwo nyene buza bwiyongera ku mvo zo gukorora imbanyi mu kinyegero ahari mu gihe abavyeyi barungika abigeme babo kubaronderera amahera nk'uko binegurwa n'umwe mu bavyeyi francine banyiyezako ari abavyeyi dutuma abana b'iwacu kubera ubukene bwaragwiriye mu gihugu ariko ico nahanura abafasoni ni ukuri nitwikubita agashi duhanura abakobwa b'iwacu tubaha umwanya wo kuyaga nabo kugira ntibagende muri izo nzira zo gushurashura abakenyezi bamwe bamwe twaganiriye bibaza ko uburyo bwo gukinga imbanyi bufasha kuyikorora akarorero n'akayisha ndikuriyo yiteje urushinge rusanzwe rukinga gusama imbanyi inyuma y'amasaha umunani abona inzira avuyeyo kukaba nkako amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko batarinda kubapima ko bibungenze iyo bagiye gusaba uburyo bwo gutandukanya imvyaro naho biri uko abakozi bo mu mavuriro bavuga ko ubwo buryo batigera babuha ufise inda umviriza Jane Nahayo akora mu ishirahamwe riharanira ukubaho neza kw'imiryango ABUBF turaganira nabo ukabona iminsi agezemo nta muntu rero ashobora kuduhenda ngo arasinda atayifise kuko tutangura kumubwira twe turi ngaha ku neza yawe ntutubeshe iyi miti n'amaproteine n'ingaburo igiye kugaburira imbanyi yawe ntigiye kuyikuramo gushika ubu gukoroza imbanyi ni icaha gihanwa n'amategeko ivyo bituma abavuzi abavuzi bamwe bamwe babikora mu mpisho naho biri uko akarangamutima ko kuvura gategekanya ko umuganga ashobora gukuramo imbanyi y'umuvyeyi mu gihe vyibonekeje ko magara y'uwo muvyeyi ageramiwe amashirahamwe aharanira ineza y'abakenyezi asaba ko gukoroza imbanyi ko kwemerwa n'amategeko yo mu Burundi ivyo vyokinga gukoroza imbanyi mu kinyegero nk'uko bivugwa na muhigwa ciza Josephine arongoye igisata c'irondoka rijanye n'amagara meza mw'ishirahamwe urunani rw'abakenyezi b'abarundikazi bishinze kugwanya sida na malariya ryo mu Kamenge uko leta yogabana ibihano iha umugore cyangwa umukobwa aba yakoroye inda bakabanza bakagira amatohoza bakamenya igituma uwo mugore cyangwa uwo mukobwa yagize ivyumviro vyo gukorora inda bagashiraho n'iryo tegeko ryo kubarekurira kugenda kwa muganga kuko agiye mu kinyegero apfuye si umuryango wiwe wonyene uhomba n'igihugu kirahahombera tumenyeshe ko ibitigiri vy'abapfa bahitanywe no gukoroza imbanyi bitazwi bivuye ko ataho bandikwa
mu burundi ibice vya baba mirongo itanu ku ijana vy'abigeme bakoroza inda mu kinyegero bari hagati y'imyaka cumi n'itandatu na mirongo ibiri icigwa cakozwe n'ishirahamwe riharanira ukubaho kwiza kw'imiryango abubf muri uno mwaka cemeza ko akenshi bari mu muco w'abatwara inda batifuje ugukoroza inda mu kinyegero gufise isiguro zitandukanye mu burundi izo nazo akaba ari zijanye no gutinya guhagarika ishure ikibabaje nuko uwushikiwe n'ingaruka adahuta yitura abaganga amazi atararenga inkombe kubw'ivyo abubf rihanura ko n'imiburiburi ibijanye no kuja kwa muganga vyoba ngombwa kugira ngo ntibahasiga ubuzima tumenyeshe ko amategeko y'uburundi adatanga uburenganzira bwo gukoroza inda kiretse igihe bibonetse ko umukenyezi yibungenze ashobora kuhasiga ubuzima ivyo navyo bitegerezwa kwemezwa n'abaganga babiri ba leta ku ruhusha rudasanzwe rw'uyo mukenyezi nk'uko tubisanga mu gitabo mpanavyaha co mu burundi ku bijanye no gukoroza imbanyi n'ingaruka zako duha ijambo haisa liliane inamahoro adushikiriza ikiyago yagiriraniye na muganga gabriel nahayo umuhinga yanonosoye kuvura ingwara z'abakenyezi akorera kuri klinike cesar muganga gabriel nahayo ndabaramukije ndabaramukije hariho abahora babitura bagize ikibazo cyo gusama kubera bakoroje imbanyi mu kinyegero baraza mugabo kenshi ntibahuta badudurira ko yuko bayikoroje mu kinyegero turaronka rero abantu batari bake baje kubera izo ngorane z'uko bitabashobokeye kuronka imbanyi hakiri kare nk'uko babyifuza tugaheza tugaca tuja kurondera icabituma urasanga rero nko mu bice birenga mirongo itatu na bitanu mirongo ine ku ijana benshi cyane usanga byavuye ku ngwara z'igisebuzi zikurikira izo nda zakorotse muri ico gihe mwe ntimugira ingorane zo kubavura mu gihe babituye amazi yamaze kurenga inkombe E, iyo ni ingorane ikomeye urumva bica bisaba ko bakoresha bwa buryo bashyira amagi hamwe e, mu kantu k'agacupa hama bagaheza bagaca baronka umwana bashyira mu gitereko ca nyina mugabo n'uburyo mu Burundi ataburiho ko hariho bamwe n'abandi bariko ubunye basaba yuko hojaho itegeko ryo gukoroza imbanyi kwa muganga mwebwe nk'umuganga ivyo mubivuga kwiki iryo tegeko ribonetse yorishigikira kuko ni itegeko rituma hari ingorane nyinshi ziva mu nzira nk'izo z'abantu bahasika ubuzima kubera bariko barakoresha uburyo budatumbereye uh, bigatuma bagira ingorane zo gusama iri tegeko rero ribonetse ryofasha hariho abaganga bemera kwakira amahera bagakuriramwo imbanyi abakobwa n'abakenyezi mbega mwebwe ivyo mubivuga kwiki mu gihe ubunya atategeko rirabaho ribibemerera iryo barikosa kuko no kwa muganga ubu ntituvyemera hama mbere uca bijana muri ya makosa bavuga yuko ari ayo kunyaga gusesa gusesagura itunga kumva nta burenganzira aba bifitiye muganga gabriel nahayo ndabashimiye ndabashimiye nanje
arakoze haisa liliane inamahoro kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumire amate gato mu kumviriza akaririmbo ka natasha gahanura ugwaruka kwirinda gutwara imbanyi batifuje
n'umutwaro ku gihugu tudugaruka tubone kure tutwararika ubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza baregwa bumve bunguwe baregwa bumve muko
mwese abariko baratumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no gukoroza inda mu kinyegero n'ingaruka zako gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
mbega ko numva ngo umuntu atwaye inda mu kuyikorora ngo yoronwe isabuni cyangwa akagafyeta omo cyangwa akanwa koka cyangwa ngo mbere yuko ajyabana n'umuhungu ngo agakonwa paracetamol ibyo bari byo yuko iyo nda yoca ivamo oya si byo namba ariko iyo sabuni cyangwa iyo omo yarigase ishobora kumugirira ingaruka mbi mu magara yiwe no mu mubiri wiwe kuko mu bintu bikozwe izo sabuni cyangwa iyo omo ni ibintu bitagenewe yuko umuntu abinywa ibiyikoze bifise in- inkurikizi mbi ku magara y'umuntu wese mbaza ndakwishura
muganga nagira ndababatse yuko umuntu anyoye umutobe w'imizi y'ipapayi inda irashobora kuvayo uwo mwigeme arashobora kubifata azi yuko bishobora guhagarika imbanyi ariko bikaca bimusinzikariza ubuzima ni ukumenya ko kenshi na kenshi iyo mbanyi itavayo ahubwo umuntu aheza akagira ingorane ivuye kuri ibyo bintu yanyoye ibyo miti y'ikirundi yanyoye ugasanga aragize ingorane mu mutwe cyangwa indani mu mubiri bivuye kuri ibyo bivange by'imiti yanyoye mbaza ndakwishura
muganga nagomba ndakubaze yuko iyo umukobwa cyangwa umukenyezi akoroye inda ashobora guca imbyaro ntasubire kandi guzoca aronka kandi umwana ibyo birabaho cyangwa nibyo gusa abantu bavuga ego cyane bivuye yuko aho hantu yagiye gukoroza inda canke ibyo bakoresheje canke inkurikizi z'iyo nda yakuyemo bituma yuko ntasubire gusama imbanyi mu buzima bwiwe bwose
uracyari muto naho urishikana yiga amashuri maze utere gwaruka nimurambigwe n'ubunyere muganga anita munyana aracishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
muganga nashaka ndababaze iyo umugore cyangwa umukobwa akoze amabanga mpuzabitsina umugabo akoresheje ingufu nyinshi inda irashobora kuvayo mu bisanzwe umukenyezi yibungenze ntibamubuza kurangura amabanga mpuzabitsina n'umushinga ntawe wiwe ariko iyo bishitse akagira n'inguvu nyinshi imbanyi ikaba ifise ikindi kibazo umubyeyi arashobora gusanga abonye amaraso canke ubwinjiriro bw'igitereko busanzwe bufise ingorane ugasanga vyo nyene biratumye iyo nda ishobora gukoroka rero ni vyiza yuko muri aya mabanga mpuzabitsina umushinga ntawe n'umugore bariko barakora cane cane ku mukenyezi yibungenze babigira buhoro buhoro bitonze mbaza ndakwishura
muganga nagomba ndababaze mu gukoroza imbanyi harashobora kwandukiramo indwara ni izahe ni ingwara zica mu bimba zirondoka zose ari umugera kuko uwo muntu barumenye babikoresha aho tudasanga bafise bya vyuma kugira boze neza uwo baheruka gukoresha ko arashobora kuhandura za ngwara za hepatite arashobora kuhandurira izindi ngwara zikomeye zica mu bihimba vyirondoka zigatera igitereko ntasubire no gusama inda mu buzima bwiwe bwose eka n'ibindi bintu arashobora kubura amaraso ikindi kintu arashobora kugira ububabare hajya mu gitereko ubuzima bwiwe bwose kuko baba bagicokojeje ngo ububabare ntibupfe buheze
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubunyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
mu gihe umubyeyi afise imbanyi canke umu- umukobwa afise imbanyi batamwitwararitse cane akagira ibibazo vyinshi akagira ivyumviro vyinshi iyo mbanyi iyo yohava ikoroka yoshobora gukoroka murazi yuko arya amezi atatu ya mbere imbanyi igisamwa ni amezi yo kwitondera cyane rwose ni amezi akomeye kuko ibintu byinshi biriko birahinduka mu mubiri hama iyo umuvyeyi arushe canke akagwara ingwara ntiyivuze urashobora gusanga imbanyi yiwe ivuyemo n'ingobana n'ingoga bivuye ku bintu byinshi harimwo uburuhe eka n'ibindi bimenyetso bigiye hamwe bishobora gutuma iyo mbanyi idashobora kuguma mu gitereko rero ugasanga iravuyemo hakiri kare itarashika kure mbaza ndakwishura
ziriya ndazivayo umuntu atavyifuza biba vyagenze gute mbe naho nyene tuca tuvyita ko yakoroje inda hari inda uzi ubonye zonyine zikuyeyo kuko bivuye kuri vyinshi bivuye ari ku mukenyezi yari yibungenze atarameze neza canke iyo mbanyi yayigwaranye ari za nka za malariya canke izindi ngwara zica mu bihimba zirondoka zishobora gutuma iyo mbanyi yonyene idashobora kugumayo canke ugasanga iryo gi ryari gutanga ikibondo ritameze neza umubiri wenyene ukawukuramo
birababaza n'ububyeyi akakunanirira mukobwa nkunda urabe neza niwite arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo ka natasha ahanura ugwaruka kwitaho kazoza k'amagara yago mu kwirinda gutwara inda batifuje umugera wa sida ukagira ingorane mbere urabye nawe ugapfa babyeyi namuganiriza abana banyu ni ukubereka ibibereye n'ibitabereye barigwa wumve muhungu we barigwa wumve mukobwa we ikibwirwa n'icyumba musore we ikibwirwa n'icyumba mukobwa we nko kubyara utaragera kubyara umwana
duhe ijambo abanywanyi bacu francine aba mu kayanza yatwandikiye atubwira ko amaze imyaka umunani yubatse ariko atararonka umwana akabaza ico vyoba bivako muganga anita munyana duhera inyishu francine francine urazi yuko kugira umuntu asame bisaba abantu babiri umugabo n'umugore iyo umaze imyaka umunani uri mu rugo utaribungenga bisabwa yuko ukwirukira kwa muganga na cane cane ba baganga bitaho abakenyezi bibungenze ntugende wenyene francine genda ujanye n'umugabo babasuzume babatume ibipimo baheze bamenye umwe muri mwebwe uwoshobora kuba afise ikibazo
turashimiye eric n'abandi banywanyi bose batwandikiye tudashoboye kwishyura uyu munsi nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya basokuru uno munsi uvuga uti nyamubura ikimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba bikubwiye iki iyo umuntu yagize ingorane akabura ikimuhanura usanga iyo yari kuronka uwumuhanura atanga kugira izo ngorane bikubwiye iki
iyo umuntu wamuhanuye kera akanka arashobora gushika mu ngorane akabura ikimuhanura bikubwiye iki
umuntu iyo bamuhanuye kenshi ntiyumve mu nyuma akacagira ingorane ntashobora kuronka ujya umufasha kubera bamuhanuye kenshi areka kumva arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ingaruka zo gukoroza imbanyi mu kinyegero shimiye haisa liliane inamahoro yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yari akirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobase gmail akaburungu com canke mutwakure kuri mirongo itandatu n'umunani amajana atatu na cumi n'icenda ijana na mirongo itatu n'imwe canke kandi kuri mirongo indwi na gatanu amajana icenda na kane amajana indwi na mirongo indwi n'imwe kuri mikoro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira tubararike ko mu kanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha
mwaramutse neza dususuruke uyu munsi nagira ngo rwose mbasabe munyemerere maze turebere hamwe muri make ibirebana na album yagurishijwe cyane kurusha izindi zose mu mateka y'umuziki ku isi iyo album ni thriller y'icyamamare michael jackson
It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it? You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hit the door slam and realize there's no one left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while, you hear a creature creeping up behind. You're out of time. There's no escaping the jaws of the alien design. It's a thing of your life. They're out to get you. There's demons closing in on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. Now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is real. Real night. 'Cause I can feel you more than any girl could ever try. So let me hold you tight and share a together, together, together. It's
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
dususuruke aderese ni radiyo yacu arobaz voa news akadomo com iyo ni indirimbo thriller yahaye izina album thriller ya michael jackson iyi album thriller yasohotse mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri ni album ya gatandatu ya michael jackson nyuma ya got to be there na ben zo mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kabiri music and me yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu forever michael yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu na off the wall yasohotse mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda ku isi yose album thriller yagurishijwe inshuro ni ukuvuga kopi miliyoni zirenga ijana na makumyabiri indirimbo ya mbere iri kuri iyi album thriller yitwa wanna be starting something
I said you wanna be starting something. You got to be starting something. I said you wanna be starting something.
ijwi ry'amerika turasusuruka alubumu yaguzwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka Thriller ya michael jackson yasohotse mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri ifite indirimbo icyenda michael jackson yayikoranye na producteur w'icyamamare cyane quincy jones indirimbo ya kabiri kuri iyi album ni baby be mine
I don't need no dreams when I'm by your side. Ooh. Every moment takes me to paradise. Darling, let me hold you. I want you in my arms and melt your fears away. Show you all the magic that a perfect love can make. I need you night and day, so baby be mine. Baby, you could be mine. And girl, I give you all I got to give. So baby be my girl. And we can share this ecstasy as long as we believe in love. I won't give you reason to change your mind. I guess it's still you thrill me, baby, be mine. You are all the future that I desire. Girl, I need to hold you. Share my feelings in the heat of love's embrace. Show you all the passion burning in my heart today. It's never gonna fade, so baby, be mine. Baby, you gotta be mine. And girl, I give you all I got to give. So baby, be my girl all the time. Your everything is working me, the reason that I live. Won't you stay with me until the morning sun? I promise you now that the dawn will be different. Lady, can't you see that heaven just begun? It's living here inside our hearts. There'll be no more mountains for us to climb. I can't be still, you thrill me, baby, be mine. This will be a love lasting for all time. Girl, you got to hold me. We can touch the sky and light the darkest day. Hold me. Only you and I can make sweet love this way. There's no more I can say, so baby, be mine. Baby, you gotta be mine. You love and can I give you all I got to give? So baby, be mine. All that should be how it should. Your everything this world could be. The reason that I live. So baby, be mine, girl. You love and can I give you all I got to give? So baby, be mine, baby, be mine. How it should. Your everything this world could be to me. So come on, girl. Come on, girl. You love. So baby, mine. Your everything this world could be to me. So come on, girl. Come on, girl.
ikiganiro cy'umuziki dususuruke murumva radiyo ijwi ry'amerika aderese ni radiyo yacu arobaze voa news akadomo komu turaganira kuri alubumu yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka ni alubumu Thriller ya michael jackson yagurishijwe inshuro cyangwa se kopi miliyoni zirenga ijana na makumyabiri indirimbo ya gatatu yo kuri iyi album ni the girl is mine michael jackson yayiririmbanye n'ikindi cyamamare paul mccartney wahoze mu itorero the beatles
Every night she walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. The doggone girl is mine.
I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine.
The doggone girl is mine.
Don't waste your time. Because The doggone girl is mine.
I love you more than he.
Take you anywhere. But I love you endlessly. Love it we will share. So come and go with me to one town. But we both cannot have her. So it's uh, one or the other. And one day you'll discover that she's uh, my girl forever.
Don't fill your hopes to be let down, cause I really feel it's time.
You know she tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, no, no, she's mine.
The girl is mine.
Girl is mine.
The girl is mine.
Girl is mine.
Girl is mine.
Yep, she's mine.
Mine, mine.
The girl is mine.
Mine, mine.
Yes, she's mine.
Mine, mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. Girl is mine.
Michael, we're not going to fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, She said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
No, the girl is mine. No, mine. Girl, mine.
She's mine, mine, mine, mine, mine.
ijwi ry'amerika ikiganiro dususuruke turavuga kuri album yagurishijwe cyane ku isi mu mateka indirimbo ya kane ya album thriller niyo ifite iri zina thriller twayumvise tugitangira iki kiganiro naho iya gatanu ni birit turasusuruka ku ijwi rya amerika aderese ni radiyo yacu arobaze voa news akadomo komu album yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi mu mateka y'isi thriller ya michael jackson yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri kugeza ubu yagurishijwe kopi zirenga miliyoni ijana na makumyabiri indirimbo ya gatandatu ni billy jean iya karindwi ni human nature iya munani ni pity white ni ukuvuga pretty young thing naho iya cyenda ari nayo ya nyuma ni the lady in my life maze rero mureke mbasigire iriya ya gatandatu billy jean mugire wikendi nziza mwari kumwe na thomas kamirindi